iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze muri aya makuru muri kumwe na tomasi kamiri ubasuhuza mwiriwe neza mu burundi abaturage bafite ikibazo cy'igitoro n'ingaruka zabyo muri iyi minsi mikuru y'impera z'umwaka birateye isoni rwose kuko ryabaye irya mbere tubibonye kuko ibintu by'igitoro cyahora kibura mubona aho naho cimonogoje cimonogoje kiraba kirarenze uyu ni umwe mu banyagihugu bahangayikishijwe no kubura kw'igitoro mu burundi papa wacyuye igihe benedigito wa cumi na gatandatu ararwaye ararembye afite imyaka mirongo icyenda n'itanu y'amavuko amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane mugume hafi amakuru yo hirya no hino tuyahere muri ukraine Ukraine irega Uburusiya ko bwarashe za misile ku basivile mu mujyi wa Kherson mu majyepfo y'igihugu uyu munsi ku wa gatatu Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru Igisirikare cha Ukraine kimenyesha ko misile mirongo itatu na zitatu zarashwe mu gisagara ca Kherson ico gihugu casubiye kwigarurira inyuma y'uko inteko z'Uburusiya zihavuye mu kwezi guheze Uburusiya burahakana ko bukora ibitero ku basivile muri Ukraine igisirikare cha Ukraine catangaje kandi ko ingwano yabaye uno musi wa gatatu mu micungararo y'igisagara ca Bakhmut no mu bindi bice vyo mu ntara ya Donbas iri mu buseruko bw'igihugu mu butumwa yashikirije kuri video mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaratangaje ko inama y'abategetsi bakuru b'igisirikare yategekanije ingingo zofatwa muri kazoza ko hafi Zelensky avuga ko bazobandanya gutegura inteko za leta muri uyu mwaka buca utangura w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu perezida zelenski yongeye aratangaza ko yavuganye n'abategetsi barongoye ikigega mpuzamakungu c'amafaranga fmi ku bijanye no gukorana n'urwo rwego yamenyesheje ko bategerezwa guha akaryo abanya ukraine ko kwisununura kurushiriza mu buzima bwabo mu mwaka uza hamwe no guha inguvu zisumbirije amabanki y'igihugu
abahanga bo muri leta zunze ubumwe za amerika mu by'umutekano w'urujya n'uruza rw'indege ntibavuga rumwe n'abanyayetiyopiya bakoze anketi ku mpanuka y'indege boeing magana arindwi na mirongo itatu na karindwi max ya ethiopian airlines yabaye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ihitana abantu ijana na mirongo itandatu bose bari bayirimo fideli niyongabo araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru
urwego rujejwe umutekano mu kirere n'uruja n'uruza rw'indege muri amerika ntsb rwatangaje ko rutemera bimwe mu byavuye muri raporo y'abo bahinga bo muri etiyopiya impanuka y'iyo ndege yatumye indege zo mu bwoko bwa boeing amajana irindwi na mirongo itatu n'indwi max ziziririzwa gusubira kugira uruja n'uruza indege itwara abantu y'igihugu cya etiyopiya yo muri ubwo bwoko yagize impanuka inyuma y'uko ihagurutse ivuye ku mugwa mukuru wa etiyopiya addis abeba mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda yahitanye abantu bose ijana na mirongo itanu n'indwi bari muri yo urwego rujejwe amatohoza yerekeye indege rwo muri etiyopiya rwashikirije uno munsi kuwa gatatu icegeranyo cari catebeshejwe mu kiringo kirekire muri ico cegeranyo rushira amakosa ku bibazo bijanye n'ukugene iyo ndege yagize impanuka yari ikozwe vyatumye abadereva bayo badashobora kuyitumbereza nk'uko bisanzwe yamara mu vyo urwego rwo muri amerika rujejwe umutekano mu kirere n'uruja n'uruza rw'indege ntsb rwatangaje ruvuga ko rwasanze bimwe mu bibazo iyo ndege yagize vyatumwe n'uko yagonze inyoni inyuma y'uko ihagurutse ni ikintu ruvuga ko abajejwe itohoza b'igihugu ca etiyopiya bihojeje rwabagirije ko bashimikiye ku ruhara ibibazo bijanye n'uburyo iyo ndege yagize isanganya yari ikozwe ku mpanuka yayo mu kwihoza uburyo abayikora ko bari bamenyerejwe neza canke nuko bari gushobora kuvyifatamwo neza mu gihe hashitse ibihe vyihutirwa radiyo ijwi ry'amerika noneho tujye vatikani papa benedigito wa cumi na gatandatu wayoboye kiliziya gatolika y'isi yose kuva mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na gatanu kugera mu kwa kabiri ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ararembye eugenia mukankusi nibyo atubwira umushumba wa kiliziya gatolika papa francisco uyu munsi kuwa gatatu yavuze ko papa benedigito arwaye cyane abwira abantu muri rusange papa francisco yasabye amasengesho yihariye kuri benedigito mu itangazo umuvugizi wa vatikani mateo bruni yagize ati nshobora kubihamya ko mu masaha make ashize ubuzima bwe bwagiye busubira inyuma biturutse ku myaka y'ubukure imaze kwigira imbere yakomeje agira ati ubu ibintu biri mu buryo abaganga bakomeje kumukurikirira hafi vatikani yavuze ko papa francisco yagiye kureba benedigito uyu mukambwe w'imyaka mirongo icyenda n'itanu y'amavuko yasezeye ku mirimo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu mu byo yatanze nk'impamvu harimo ubuzima bwe bw'umubiri n'ubwo mu mutwe bagendaga basubira inyuma mu myaka magana atandatu niwe papa wa mbere weguye kuva icyo gihe yakomeje kuba mu kigo cy'abihaye imana ku butaka bwa vatikani mu mafoto yagiye agaragara hanze benedigito yabonekaga nk'ufite intege nke
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri facebook na twitter muradusanga kuri voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari turayahera mu burundi igitoro cyo mu bwoko bwa lisansi ni umuzi w'ibuye ingaruka mbi ni nyinshi ku banyagihugu cyane cyane muri iki gihe cy'iminsi mikuru irangiza umwaka ni inkuru ya radiyo ijwi rya amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayisomerwa na tiyerive ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda haraheze hafi imyaka ibiri amasitasiyo mu gihugu nka yose asa n'ayakuranwa kuronka igitoro ibyo bituma abagendesha amamodokari batamenya aho bashobora kukironka igihe bagikeneye muri iyi minsi irangiza umwaka abafise amamodokari anywa lisansi ari nayo ikenye cane barahevye barashiraho umugwi wo ku rubuga rwa whatsapp kugira ngo baze bararangirana aho bakibonye ku masitasiyo kuri ayo masitasiyo baba bakirangiwe ko ntibiba vyoroshe kugishikira nk'uko isoko ry'ijwi rya amerika ryahishikiye ribitubwira uyu ni umwigano w'amamodokari n'abantu basitanisha amabido kuri sitasiyo iri mu buraruko mu gisagara ca bujumbura benshi bava aho bidoga ko imodokari zafyondekaye kubera kugongwa abandi bakavanaho ishavu ko batutswe eka no kuba barenganijwe kubera bagumye babaca imbere ibintu biri uko mu gihe abifuza kuduga mu ntara zitandukanye kugira bahimbaze noweli n'ubunani mu miryango yabo nabo bariko barasunikana ku bituro kugira ngo baronke imodokari zibunguruza hano ku isoko ya kotebu ku bituro by'amamodokari ingenzi zivuga ko ziriko zirahahombera byinshi kuja ingozi igiciro kigeze ku bihumbi cumi na bine mu gihe cahora ku bihumbi ndwi n'amajana atanu kugira baronke iyo tike hari abavuga ko binabasaba ko bayigurira uwundi yayiguze maze bikabasaba kongerako ibihumbi bibiri ibyo yise gucora nahone bakahamara amasaha menshi nk'uko uyu mukenyezi ari kumwe n'abana babiri abivuga Ndiga nashe saa kumi na zibiri nashe ndonka itike ya saa hindwi niho mva ngaha nashe saa kumi na zibiri kubera abana inzara itanye n'ibiki uyu nawe avuga ko aduze ataca asumiye umuryango kubera ico giciro kinini co kwiyunguruza aha n'ubwanwa bwapfutse umuntu ntaguma nifashe ku mutwe aha nyine nta n'ikintu nsoma nta n'ikintu na kimwe amafaranga ntayahari ntibongeze umushahara natwe ngaha dutabuza umuyoro gusa ubu muri ya benidugire kwa nyine hari n'abiguze ugize ku bidugane birihire usanga ari ikibazo ubajije abagendesha izo modokari zunguruza abantu bakubwira ko nabone baronka igitoro bacumukuye kukaba nkako isoko ry'ijwi rya amerika ryayaze na bamwe ribasanze ku masitasiyo basigura ko kugira ngo imodokari bayuzuze igitoro bisaba ko utanga igiturire c'amafaranga ibihumbi mirongo ibiri kuwuriko akorera ku ipompo itanga igitoro abandi nabo bakavuga ko baheba bakagura icamagendu kuko bashobora kurara amajoro ku masitasiyo ariko bakaruhira gutaha bataronse ugeze ku pompo bivana n'aho ari hari aho usorora batanga cumi ntibona nk'imodoka ihagaze aho ngaho nkuba ariko araraba uburyo bwo ari bwose yovugana n'abari hariya akubita rivasi mugabo abamye ngaha batararonka nimba ashobora nka mirongo itanu cyangwa mirongo itatu ubuko nyene hari ibyo twe dutonze atutaha uko nyene birateye isoni rwose kuko byabaye irya mbere tubibonye kuko ibintu by'igitoro cyahora kibura mugabo naho naho cimonogoje cimonogoje kiraba kirarenze kuko urabona iminsi mikuru abantu bahoragira ingorane igitoro naho kiro usanga ikinji kiro kigwa bihumbi icumi cumi na bitanu urumva ko ari ibintu biteye isoni rwose ikinji litiro n'inusu kenzi meya abanyongama bajaji bobo bavuga ko bataciyambya ngo baje gutonda ku masitasiyo na rijya babujijwe gushika mu gisagara hagati birimo ingorane inaturengeye utwaye akabido ntibaguha bakatira umurere telefone kandi uriyisopa amahera kugira bayikure mu ngere bayisubizemo umuntu asaba amagara buce n'amahoro arabimwe ingene imana ziramwishyura tuze turagura ka kamagenda unyene tuze turakorera ko kubera hajya ntibaduha hagiye bakubitwa n'inkoni zigakoba polisi ko bwijya ejo cyo naraharaye ndongera ndabura bazikorera mu gahanga kubera igitoro ahubwo barabe nyene bungunganye abatware bacu baduha igitoro nandi hoho inzara iza kutwica hajya pomisite kugira nguhe agasenye ni ibihumbi bitanu urengereza ko hejuru aho rero umupolisi nawe uba wamuhaye kugira wegere hajya urumva n'ingorane urongoye ishirahamwe ryunguruza abantu sharire ntirameba avuga ko muri kino gihe bafise ingorane y'ingene batunganya akazi kabo kubera izo ngorane z'igitoro ariko arahanura abakora akazi ko kunyonga imodokari zunguruza abantu kutikika mukiza mu gukorera amakosa ingenzi uwo wese yunguruza abantu ariko arakora yashoboye kugirirwa ibakwa akaronka ico gitoro ategerezwa kubahiriza amategeko amategeko y'igihugu amategeko yo mw'ibarabara kuvuga rero ko eh, kizira yuko hariho uwikikamukiza agasaba amafaranga y'umurengera yitwaza ibi- ibica nk'ibindi ibiciro bizwi mu ntara zose birahari ibyo rero twosaba twebwe abasanzwe bahurikiye mu ishyirahamwe iwacu abasanzwe batwara abantu n'ibintu ko babyubahiriza ariko tugakebura n'ingenzi ko nazo nyene ibyo biciro birahari mu buhinga bugezweho barabibaza kandi basanzwe banabizi nabo nyene bagerageze kwihagarara ko kugira bashobore kwishyura amafaranga ajyanye n'urugendo bafashe hagati aho itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko aganira n'abanyagihugu mu ntara ya Ngozi yari yabijeje ko mu kwezi kumwe gusa atakibazo c'igitoro kizoba kikivugwa mu gihugu ubwo nyene ubushikiranganji bw'amazi meza amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka buca bubyirukamwo kiraboneka ariko camaze umwanya urume rumara kiba kirasubiye gukena ariko kandi imbere yaho Evariste Ndayishimiye yari yasiguye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru itariki icumi z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka avuga ko igitoro gikenye kubera igihugu kiri mu bukene bw'amafaranga y'agaciro umukuru w'igihugu asigura kandi ko amadolari akoreshwa ku gitoro yongerekanye ariko hakaba n'amashirahamwe akoresha igitoro cinshi kandi ataco yirangurira ayo nayo yoba akoresha ibice cumi ku ijana by'igitoro cinjira mu gihugu ubukene bw'igitoro bwagize ingaruka no ku iduga ry'ibiciro ku masoko nka yose yo mu gihugu abanyagihugu bakaba barindiriye ico umukuru w'igihugu asubira gushikiriza muri zino mpera z'umwaka
ijwi rya amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
radiyo ijwi rya amerika noneho tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya rusenda mu ntara ya kivu y'epfo batuye mu mahema ashaje bavuga ko iyo imvura iguye ibanyagira barasaba rero hcr ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kubaha amahema mashya ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedasto ngabo uri uvira
muri ibi bihe imvura ikomeje kugwa ku bwinshi muri teritwari ya fizi ari nayo inkambi ya rusenda iherereyemo usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu mahema ashaje zabuze ayo zikera n'ayo zimira kubera zicara zivigwa zimwe muri izo mpunzi usanga zagiye gushakira amacumbi mu baturanyi izindi nazo usanga zikambitse mu bihangari mu gihe izindi nazo zija gushakira amazu yo kubamo mu nkambi ya mwurungu kuko ikirinshi sabushimike jean bosco aba muri village ya cumi yo mu nkambi ya rusenda ni umubyeyi ufite abana umunani asobanura ko iyo imvura iguye nijoro abura abashyira abana be n'ibintu byo mu nzu bitewe n'uko aba mu mahema ashaje nkaje nk'uno munsi naraye mpagaze n'abana mfise abana b'umuryango umunani ni ukuri nka burya muyaga bavuze muri iri joro n'ubuhima bwa- bw'imbu bw'amahema bwari kuza bwaciye buguruka twese si jewe n'umudamu n'abana twese duhaguruka utuntu twisasira twari tu- dufise twose twanyagiwe n'imvura twambagwa utwo twifuka byose byanyagiwe n'imvura gushika n'iyi saa turiko turajugumira ahubwo turi- turifuza ubufasha kugira ngo turabe ko tworonka amahema natwe kugira ngo tube ahantu hatava nyandwi izaki na nahimana virginie bamaze imyaka irindwi muri iyi nkambi bavuga yuko kuva bakicubakirwa inzu zisakaje amahema na aseri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iryo shirahamwe ritarongera kuba ibindi bisakazo kandi amahema asakaje inzu zabo yaratobaguritse buri mwaka uko imvura itasuye cyangwa iri hafi yo gutasura badusiga inkore ku maso bakaduhenda batubwira ngo tw- bakatwa bakaza bakandika inzu ku nzu ngo bagira baduhe ibisakazo ariko by'ukuri hariho amazu kuva inkambi itangura gushika nino saha amaheme inkambi yatanguranye kuri nyanzu usanga n'ubundi ari iya kiriko inzu yarambomokeye ko ku ntwaro iherutse baraje baranyandika ariko nta hema narose ubu ndiko ndagenda ndabundabunda n'abana sinzi ngo njehe canke mve hehe sinzi yuko hasere turi mu ngaha ari fotokopi canke nta nta n'umuntu azi ingene yoyita hasere itagira izina sinzi ivyo ari vyo kubera kuba mu mahema ashaje kandi yatobaguritse usanga zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi zirimo izifite ubushobozi zigura amabati yo gusakarisha amazu izindi nazo zikajya gushakisha ibyatsi gusa kubera umutekano muke uranga w'izo mpunzi zari zisanzwe zivana ibikoresho byo gusakaza amazu no kuyubaka mu misozi ya rusenda ubu ntizikijyayo aho twahora dukura ibi- ibisakazo nk'ubwatsi ubu ntitukijayo kubera ibintu bijanye n'umutekano muke rero kubera iyo mpamvu dusaba asere n'amashirahamwe yandi yo babifitiye ubushobozi nimba by'ukuri ba- bagidufise ko agatima bakaba bafise n'ubushobozi bwo kuba badufasha badufashe kabisa aho tugeze tugeze ahantu habi bijanye n'ukuntu tubayeho imvura iratugeramiye cane aba barundi baba muri iyi nkambi ya rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu basaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi arimo aseri kububakira andi mazu mashya kuko yo bamo yashaje twasaba ko yuko nk'amashyirahamwe atwitayeho kabisa yumvira ko turi abarefije tutagira icyepfo cya ruguru ko botwibuka bakaduha ama- amahema tugasakara biratugoye nk'ababyeyi babyaye bara barazengerana uduhinja nuko biragoye kabisa amashyirahamwe atwitayeho kweri yumvira abarefije batugarukire kabisa twavugishije umuvugizi wa seri mu ntara ya kivu y'epfo kuri iki kibazo cy'izi mpunzi zicara ziviga kubera ziri mu mahema ashaje ntibyadukundira ariko umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda didier numbi wa numbi yabwiye ijwi rya amerika yuko hari amahema arenga magana urunani haseri yari igiye gutanga kuri zimwe muri izi mpunzi ariko abaziserukira banga kuyafata basaba iryo shirahamwe ko ryashaka amahema yo guha impunzi zose kuko nazo ziri mu mazu ashaje veda sengabu ijwi rya amerika uvira mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho ni aha ahumurije ndabashimiye cyane mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya amerika umugoroba mwiza rero murakarama
kila nikiona picha yako unanipa mawazo, nikituma ujumbe mfupi kwa simu ya rununu yako unanipuuza. Ufanye poa, it's not fair kunifanya hivyo, kunifanya nilie. Ni nini mbaya nimefanya ili kunipa kichapo hiki?
walialia kwa kunishitumu, kilukinishoko unanihukumu. Kumbuka mimi sijatupa majukumu, nakupenda kuliko vile unadhani, na kuenzi siyo mambo ya mtani. Tuache mchezo na vichekesho, mapenzi ni moto wa kuotea mbali. Ukileta mchezo unaumia, ukileta nyefnyef unapasuka. Unataka niwe nikimanyiwa na kukuvemeleza eh. Unataka niwe nikilia sababu ya penzi langu na wewe. Sawa basi, wacha nikubembeleze, jua kwa mapenzi nikutekezana, pia kwa mapenzi nikutekeana kwao. Kuna wale wanafurahi tukiwa tunagombana eh. Wanaona mambo yangu na wewe ni burudani kama erikomoni kuchani kukumatia jicheze rumba tumalizane na mambo ya ugomvi kuchani kukumatia jicheze rumba Cheze rumba Cheze rumba Eh! Mama, mama, mama, utasantir. Mama, mama, katika mama, eh, eh. Pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole.